kun waashingtan diisiirraa gama raadiyoof televezyiinaan kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. roobii waxabajjii 15 bara 2023 attamooltan hordoftoota keenya kan isin keessummeessu an tuujubee horaati qophii keenya har'aa keessatti itiyoophiyaa keessatti namoota midhaan gargaarsaa dhimmootii hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifama jedhe ministiriin haajaa alaa itiyoophiyaa haleellaaleen qaamotii hidhataniin dhiyaa oromiyaa lixaa keessatti namoota nagaarratti raawwatamu dabalaa dhufuun na yaaddessee jedha. koomishiniin mirga namummaa itiyoophiyaa rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf piroojeektiin gargaaruu kibxata darbe finfinnee keessatti labsamee jira qophii fayyaa keessatti dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera amma gara oduutti dabarra.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu an mitikkuu fiqaaduuti ministira haajaa alaa itiyoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo mallas alam ibsa sabaa himaaleef kennaniin itiyoophiyaa keessatti kanneen midhaan gargaarsaa dhimma oolfamuu qabuufiin ala dabarsan itti gaafatamuu jalan dhimmuma kanarratti ministirri haajaa alaa itiyoophiyaa dammaqa mokonnan gita isaanii ministira haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antanii bilinkan waliin waxabajjii 8 bara 2023 saawud arabiyaa magaalaa jiddaatti wal arganii marii taasisuu fi dhimmichi dhimma waloo biyyoota lamaanii ta'uu irratti walii galanii qaamota midhaan nyaataa gargaarsaa kana dhimma hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifamas jedhan. itti dabaluunis yaa'ii walta'iinsa biyyoota bahaa afrikaa igaad jibuutiitti taasifamuu himanii keeniyaa itiyoophiyaa jibuutii fi sudaan kibbaa waliin ta'uun hooggantoonni waraanaa sudaan leetanaanti jeneraal abdel fattaa al-burhaanii fi jeneraal mohaammed hamdaan dagaloo fuulaa fuulatti waliin taa'anii akka mari'ataniif haala akka mijeessanis eeraniiru jedha gabaasni finfinneerraa keenedii abaatee erge.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waaqamraa keessatti gareewwan hidhatan jiraachuun isaanii karoora deebisanii dhaabuuf deebisanii ijaaruu gufachiisaa jira jechuudhaan namoonni ijaan arganiif aangawoonni naannoo dubbataniiru. Dubbii himaan bulchiinsa godina Waaqamraa Kaffiyaaloo Dabaasu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gandeen kudha sagal kanneen aanaalee lama keessa jiran waliigala nagaa Piriitooriyaa boodallee. naannoowwan dhaqqabuudhaaf rakkisaa ta'ee itti fufee jira akka dubbii himaan kun jedhanitti loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata aga'u naannoleetti kana argamuu isaaniitiin buqqaatonni deebi'anii bakka isaanitti deebi'uu hin dandeenye itti gaafatamaan hariiroo alaa garee hidhatee socho'u kan sochii dimokiraatawaa uummata aga'u ba'ee barree loltoonni isaanii hojii deebisanii dhaabuu mootummaan naannolee keessatti raawwatu akka hin gufachiifne VOA'f ibsaniiru jechuudhaan masfan arraagee gabaaseera. gara oduu itti aanutti hennaa ceenummoo wal waraansa sudaan keessatti ji'oottan lamaaniif deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii yeroodhaa yerootti dabaluudhaan amma miliyoona lamaa ol ta'ee jira jedha dhaabbanni dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR jaarmichi gabaasa roobii kaleessaa baaseen waan dhiyeenya kana daarfur keessatti taasifamaa jiru immoo yakka mirga namoomaatii jedhe.
walwaraansi sudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miiliyoona lamaa ol qe'ee isaaniirraa buqqiseera gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa qabatee ba'een immoo haalli daarfuur keessatti taasifamaa jiru yakka mirga namoomaa agarsiisaa jedhe walwaraansa sudaan keessatti humnoota waraanaa biyyattii lamaan gidduutti taasifamaa jiruun hanga waxabajjii 12 bara 2023 darbeetti. lubbuun namoota nagaa 959 yommuu darbu kanneen 4750 ta'an immoo madaa'aniiru jala gabaasni garee ogeessota fayyaa sudaan kunis walwaraansichi magaala guddittii biyyattii kaartuum dabalate magaalota biyyattii hedduu keessatti kan taasifamaa jiru ta'uu isaatiinidha. haala walwaraansa amma sudaan keessatti deemaa jiruun kanneen baay'inni isaanii miiliyoona tokko tuqaa ja'a ol ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqamaniiru. akka gabaasa jaarmiyaa dhimma godaantota idil addunyaatti namoonni kuma dhibba shaniif kuma soddoma ta'an waraana sudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka misri sudaan kibbaa chaad waaltaa riippaabilika afrikaa itiyoophiyaa fi liibiyaatti godaananiiru jala walwaraansichi ammayyuu itti fufee jiraachuu isaatiin haalli magaalaa giineenaa lixa daarfur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa sudaan himaniiru kunis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalittii keessa jiru yerooma walwaraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'eeraa jedhan sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii voolkeer peerteez. kibxata darbe akka dubbatanitti haalli sudaan daarfur keessatti deemaa jiru duguuggaa sanyii akeeka jedhanii kunis milishoonni arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan mohaammed hamdan dagaluun hoogganaman uffatan namoota nagaa magaalaa gineenaa keessaa irratti ajjeechaa raawwachaa jiru jedhan.
bidiruun godaantota qabattee liibiyaarraa akka kaate himamuuf. osoo gara biyya xaaliyaaniitti imalaa jirtu naannoo kibba giriikitti galaana keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota dhibba tokko darbeera giriik namoota lubbuun darbeef akka biyyaatti gadda guyyaa sadii labsiteetti.
bidiruu godaantota qabattee liibiyaarraa gara itaaliitti imalaa turtee naannoo kibba giriikitti liqinfamuutiin lubbuu namoota darbeef giriik gadda guyyaa sadii labsiteetti. baqattoonni bidiruu isaan baatteen galaana irratti liqinfamte kun baay'inaan biyyoota misraa siiriyaa fi paakistaan irraa ta'uu beekameera pirezidaantiin giriik kaatiriinaa saakelaroo poolu buufata kalamaataatti imaluun warra balaa kanarraa hafan daawwataniiru kantiibaan magaalaa kamalaataa warra balaa kanarraa hafaniif gargaarsa qopheessuu isaanii himanii bakkee dhiqannaa fi manni fincaanii akkasumas nyaanni qophaa'uu isaa himaniiru. bidiruun galaana naannoo kibba giriikitti liqinfamte kun gara biyya itaaliitti imalaa turu gareen gargaarsaa kan gabaase namoota dhibba torbaaf shantama baachaa turuushees himeera bidiruun baqattoota baattee liibiyaarraa ka'uu himamu kun kibba giriikitti yommuu liqinfamtutti lubbuun namoota dhibba tokko ta'anii darbuutu gabaafame dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergaa dabarsanii hogganaan dhaabbatichaa antooniyo guuterees gabaasa rifaasisaadha jechuu isaanii ibsanii. karaan ittiin imala dadhabsiisaa akkasii hambisuu dandeenyu yakkamtoota namoota imalchiisuu irratti hirmaatan bakka biyyoota godaantonni kunneen irraa ka'anii to'achuu yoo dandeenyee fi biyyoota akka ce'umsaatti tajaajilaa jiran keessatti hojii to'annoo cimaa yoo gaggeessinee jedhaniiru akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti baruma kana keessa godaantonni kuma tokko ta'an galaana meeditiraaniyaan irra ce'uuf yeroo jedhanitti du'uu himeera.
jaarmiyaan hojjettoota sadarkaa addunyaa yaa'iisaa dhibba tokkoof kudha tokkoffaa mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun jeniivaatti jalqabee jira hoogganoonni biyyoota garaagaraa kudha torba ta'anis irratti hirmaataniiru.
jaarmiyaan hojjettoota idil addunyaa yaa'iisaa dhibba tokkoof kudha tokkoffaa waxabajjii kudha afurii hanga kudha shaniitti jeenevaatti gaggeessaa jiru irratti pirezidaantii afrikaa kibbaa raamaafosaa pirezidaantii maaltaa. Ji'oorji Veellaa pirezidaantii waaltaa Riippablika Afrikaa Faayostiin Arkaanjee Tudeeraa fi muummeen ministeera Baangilaadesh Sheek Hasiina dureewwan biyyoota warra yaa'icha irratti dubbii taasisanidha. Yaa'iin jaarmiyaa hojjettoota idil addunyaa inni alana mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun kan taa'amu ta'ee haqa hawaasummaa irratti addunyaan hundi akka waliin hojjetuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. hirmaattonni yaa'ii kanaas imaammata haqa hawaasummaa akka addunyaatti jiru irratti mari'achuun dhimmoota gara fuula duraatti tarkaanfachiisan irratti murtoo fudhatu jedhamees eegama yaa'ii kana irratti hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guuteres haasaa ni taasisu jedhamees eegama.
gaazixeessonni biyya keeniyaa hookara hojii gaazixeessummaa irratti geggeeffamuuf odeeffannoo sobaa akka miidiyaaleen kabajan dhaban taasisan dura dhaabbachaa jira gabaasa sa'iidaa iswaalee mitukuu faqaaduutu dhiyeessa.
Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qorannoo fordoffii naannolee obbo Himaa Dabululfattaa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti taasifamaa jiran kan itti fufan ta'uun komishinicha yaaddessee jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Himaa keessumaa Oromiyaa lixaatti humnoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa namoota nagaa irratti bananiin lubbuun lammiilee darbaa waan jiruuf akka gochi kun dhaabbatuu fi gara furmaataatti dhufamu yaadachiisaa turuu isaanii ibsanii jiru.
Suuraa akka kaasuuf yaalle walitti bu'iinsa oromiyaa keessatti jiru keessattuu lixa oromiyaa keessatti jiru keessatti hidhattoota bifa gara garaatiin hidhatanii socho'aniin qaamolee mootummaa dabalate jechaadha. Namoota siviilii irraa bifa garagaraatiin haleellaan balaan garagaraa qaqqabaa akka ture irra deddeebiin kaasaatu kan turredha. Kanaan duras haleellaawwan wal fakkaatan nutis qabatamaan kan mirkaneessine raawwatamaatu turanii raawwatamaatu jiru. Haleellaawwan kunniin gara caalaan isaanii qaamolee garagaraatiin eeguu raawwataman namoota dhalattoota saba garagaraa irratti namoota hidhataniin raawwatamaatu kan turanidha. Waan haaraa miti jechuu barbaade. Itti fufiinsa wantoota dabranirraa kan as dhufedha jedhamee kan kaafamuu danda'u. Walitti bu'iinsi kuni namoota hidhatan caalaa namoota hin hidhatin namoota siviilii namoota nagaa qabeenyaa fi lubbuu isaanii barbadeessaa kan jiru sila ta'ee fi kuni sirnaan ilaalamee. Namoota kana baraaruudhaa fi jecha nageenyi biyyaasaa akka bu'u walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu mariin waaraa ta'e mariin furmaata fiduu danda'u akka godhamudha nuti irra deddeebinees kan jechaa turre.
Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Muruu ganda siiddan ta'uu isaanii namni bilbilaan dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa hin qabaa jedhaniin akka maqaan isaanii hin caqasamne jiraataan gaafatan tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa soddoma bara kuma lamaaf kudha shan torban darbe keessa ganama waan hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman namoota nagaa irratti raawwatan jedhan dubbatanii jiru.
Jaartee jaardagaarraati duulanii dhufanii bakka waddeessa jedhamu isaan baay'inaan jiranii jechuudha. Siiddan bakki jedhamu kun amuru dhufaniiti kan isaan rukkutanii nama shanti rukkutame namni afur ijoollee madhiiraadha dubartiin tokko immoo maanguddoodha ishee mucaashee wajjin wareegamte sun kan rukkute immoo Iltaanee hima amaaraa warra hidhate kana jechuudha gabaabama isaati. Guutumaan namni daboo wayii jira wajjin hojjetu. Dhufanii anuma isaan uummatatti naanna'an arganii uummata kana galgala dhufanii horii isaanii waan isaan qaban tokko isheettuu nambisiin godhate sokkan.
Jiraataan ganda siiddan kan biraas waan jedhan qabu.
Ta'een siiddan keessatti taa'ame uummanni keenya utuu daboonni hojjetaa jiru waraanni amaaraa finxaalii kan jedhamu dhufee uummata keenya irratti nurratti utuu nuti daboo hojjetaa jiru nurratti waraana baneecha naannoo nama shanii nu salaamiiteecha duree irranaa kan jedhamtu dubartii nama guddoo nama guddaa muddaama ishee duukaa jeesanii jechaadha muddaatamaa yaadataa kan jedhamu inni lafa qonnaasaa keessa otoo jiru otoo hojii hojjetaa jiru achitti ajjeefte dachoo darajees dabooma keessatti achitti ajjeefte jechaadha alamaayyoo yaadataa sana. kana mucaasaa fi isatu wareegamee jira yeroo sana. Sarajjii dhufeera immoo dhuftee harkaan qabattee bakka buuteessaa amma yoonaayyuu dhabamee jira.
Hidhattootni alidilee jiraataan kun finxaaliyyaa amaaraa jechuudhaan waaman kunneen loon hedduu saamanii ooffatanii akka deeman illee ibsanii jiru. Haleellaa kana boodas qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa dhiyoo jiru Oborraa jedhamu keessatti haala faffaca'aa ta'een jiraataa akka jiran kan dubbatan. Itti gaafatamaan qorannoo hordoffii Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa obbo Imaad kanaan wal qabatee akka qorannoo hin taasisne dubbatan.
Haleellaan raawwatame jedhame kana akka odeeffannootti odeeffannoo haa qabaannu malee gadi buunee sirriitti qorannee wanti irra geenye hin jiru. Haala qabatamaa naannoo sanii jiru wal qabate illee jechaadha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Abdiisaa Qanaa deebii itti aanu kennanii jiru.
Kana irratti odeeffannoo qulqulluu ani amman torbee darba kana keessa walumaa galaa deddeedabootti namni du'ee deemaa ta'ee du'e kan jedhu kana odeeffannoo qulqulluu arganne qorannee immoo qulqulleeffachuu garuu waan qabatamaa kan sii kaasu ani. finxaaleyyii wajjin wal qabatee rakkoon bal'inaan jira yaa'u finxaaleeyyiin saba amaaraa kana kan ta'an kanatti keessaa ba'anii kan amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye faayidaa mataa isaaniif kan tocho'anii jiru yeroo yerootti kan anna geggeessan yeroo yerootti kan horii uummataa saaman mul'atu keessumaa sabaaf saba walitti buusuudhaaf kan xaaran ni jiru kan ammoo hoon jedhee mootummaan akka inni karaa nagaa hiikamuuf keessumaa uummata amaaraa wajjin hojjetaa jira.
Jiraattonni naannoo kan kaasanii humni isaanii guddaadha. Mootummaanis immoo humna nuuf hin erguu jechuudhaan komatu.
Lakki finxaaleessa humna guddaa ta'ee waraana dura dhaabatan argine ammoo natti uummata wajjin walitti bu'aniiru uummata buqqisaniiru uummanni buqqa'eera kun beekamaadha.
Obbo Abdiisaan haala jiru tasgabbeessuuf waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Amma garuu yeroo kana gara nagaatti dhufeera uummanni hojii isaatti deebi'ee kan jiru ta'uu darbee darbee immoo rakkoon kan mul'atu immoo karaa nagaa akka hiikamu hojjetamaa jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa godinarraa kaasanii hanga aanaatti aanaa keessa darbanii immoo hanga gandaatti seenanii uummata kana ijaaraa jiru uummata kana hubachiisaa jiru uummanni gara nagaatti deemee gara misooma isaatti deebi'ee kan hojjetaa jiru ta'uusaa yoo hubatamee gaariidha.
Dhalattootni amaaraa naannawa bakka walitti bu'iinsi jiru jiraatan yeroo haleellaawwan taasifaman ofirraa faccisnu finxaaleeyyii nuun jedhu jechuun kanaan dura ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti haleellaawwan taasifamaa jiraniin du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuun gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira. UNOChaan keessumaa godinaalee Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanolee jaardagaa jaarteef amuruu keessatti guyyoota darban hedduu keessatti haleellaawwan raawwatamaniin lubbuun lammiilee nagaa darbeeraa kanneen qe'ee ofiirraa buqqaasaman illee jiru jechuun beeksisee jira qaamolee dhimmi ilaalu biroo waliin ta'uun aangoota naannichaa irraa odeeffannoo dhimma kanarratti walitti qabuudhaaf akka hojjetaa jiruu fi sababa dhabamuu nageenyaan gargaarsi bakkeewwan kana qaqqabaa ture daangaa ta'uu ibsee jira yoo innoochaan ammallee taanaan gargaarsa namummaa qaqqabsiisuun hojii dursi kennamuu fi qabu jechuun beeksisee jira sagalee ameerikaaf naakoon malkaa amborraa.
kan armaan olitti dhageessan hordoftoota keenya koomishiniin mirgoota namoomaa itiyoophiyaa oromiyaa lixaa keessatti humnoota mootummaa dabalate qaamolee hidhatan kanneen biroodhaan haleellaaleen lammiilee meeshaa hin hidhanne irratti raawwatu dabaluun akka isa yaaddesse beeksise kanumaan walqabatee naannoo oromiyaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu keessatti hidhattoota kan idilee hin ta'iniin jiraattonni naannoo sanaa finxaaleeyyii amaaraa jechuun waamaniin namoonni meesha maleeyyiin shan ajjeefamuu isaanii namoota ijaan argine jedhanirraa kan jiraattonni dubbatan sagalee ameerikaatti himani itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina horroo guduruu wallaggaa obbo abdiisaa qana'aallee dhimma ajjeechaa aanaa amuruu keessatti raawwatame jedhame ilaalchise odeeffannoo gocha sana agarsiisu hin arganne jechuu isaaniif gama biraan tokkummaan mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ochaan naannoo oromiyaa keessuma godinaalee wallaggaa ba'aaf horroo guduruu wallaggaatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti haleellaawwan taasifaman du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuudhaan gabaasanni kaleessa baase irratti kan fuulleffate ture amma gara hokkara hojii gaazexeessummaa irratti fuulleeffatetti dabarra.
Hiriik Isintaa gaazexeessaa NTV'ti. Jeebitootessa darbe hiriira hoogganaan paartii mormituu Riyaalaa Oodingaa dabalii gatii jireenyaa Keeniyaa keessaa mormuuf waamee ture. Gabaasuurra yeroo jirutti gaaza imimmaanii poolisiirraa dhuka'een innii fi gareen isaa miidhamuu hima.
Gaazni imimmaansuu gara keenyatti darbatame yeroo sanatti quqqufaa turre nan yaadadhaa yeroo garee keenya waliin baanetti himu koo gareen keenya namoota afur taanetu baane ogeessa kaameraa keenyaatiin maaloo gachiisi jedhee ittiin hime sababiin isaas akkas taane hin beeknu waan ta'eef.
Gaazexeessitoonni meeshaalee isaanii qabatanii konkolaataa gubbaa ba'anii waraabbiif akka isaaniif tolutti dhaabbatu poolisiin gara isaan jiranitti qiyyaafachuun rasaasa gaaza imimmaansu dhukaasuu akka jalqabeetti dabaluun ibsa isin taan.
didn't know what happened from there. I, found, I just found myself on the, on the, on the tarmac. The first thing I...
Yeroo sanatti cinaa kiyyaatiin naannee kaameraa kiyya fudhachuu fi sababiin isaas gaazii imimmaan sun ukkaamameen jira waan ta'eef sana booda bakka sanatti waan ta'e hin beeku sarara daandii irratti nuuf arge bakka gaazni imimmaan sun baay'een jiru yeroo sanatti mucaan koo kan ji'a afurii fi haati manaa koo qalbii koo keessatti natti mul'atan of wallaalee yeroon jirutti.
hoogganaan mana maree miidiyaa keeniyaa deevid omwaayo gaazexeessitoota hojii idilee isaaniif ba'an irratti wantoonni akkasii raawwachuu himani garuu dhimmoota kanneenii fi kan biroo irratti hojii akka hojjechaa jiran dubbata.
ajajaa poolisii keeniyaa olaanaa fi barreessineerra ragaalee fi xalayaalee dhimmoota kanneen ilaalatan irratti barreessinee. ragaasaa tokko tokkoon ol keenyee qabna.
poolisiin keeniyaa gama isaatiin tarkaanfiiwwan akka malee fudhataman jedhe irratti hiriirichaan booda dhiifama gaafateera manni maree miidiyaa keeniyaa gaazexeessitoonni karaa oduuwwan taateewwanii argatan irratti hojjechaa akka jiru hoogganaa mana marichaa omooyyoo yennaa dubbatan akkas jedhu adeemsi akkanaa fudhatama akka hin qabne mootummaatti himeen jira. garuu waan isaan keessa jiran hubachuutiin bakka miidiyaaleef ibsitti kennamu yookaan bakka dhaabbatan mijeessuu akka qabanis itti himeera yeroo miidiyaa cufaa deemtetti oduuwwan hamiif balbala bantee gadhiisuudha kun immoo biyyattii ni ajjeessa kunis odeeffannoo hin mirkanoofnee fi abbummaa hin qabne tamsaasuu ta'a Ministeerri nageenyaa dhimma biyya keessaa Keeniyaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakkoota sanatti qorannoo ho'aan dhimmoota namoota du'anii irratti gaggeeffamaa waan jiruuf qaama eeyyamameefiin alatti seenuun dhorkaadha. Miidiyaan guutummaa guutuutti akka hin seenne dhorkamuu osoo hin taane gaazexeessaa tokkoo fi riippoortara tokkoof ni eeyyamama jedhe. Ogeessonni miidiyaa gama isaaniin Keeniyaan odeeffannoowwan sobaan raafamaa jirtii jedhu. Naansii Buukar Yuunivarsiitii Kehaanitti hooggantuu mana barumsaa miidiyaati.
Odeeffannoowwan sobaa jeequmsa kakaasuuf tamsa'an baay'eetu jira. Kan ammoo dhiibba isaa amma har'aatti argaati jirra.
Gaazexeessaan NTV isin ta'an hiriira gabaasuuf ba'ee balaan isarra ga'e akka yaadannoo hamaatti yaadata.
And you see, this is the eye that I usually use for my every every camera person. This is what I use for my daily activities. So when it is hit, my only gratitude.
agartee ijaan fayyadamu isa kana ogeessi kaameeraa kamiyyuu hojii isaa guyyaa hojjechuudhaaf ija kana fayyadama yeroo inni jalaa rukutamu ilaali wanti ani gammadu lubbuun ooluu koo fi maatii koo arguudha egaa jireenya koo keessatti isa murteessaadha.
Kun muuxannoo gaazexeessitoonni hojii isaanii irratti mudannoowwan hamaa mudatu keessaa haga tokko jedha gabaasni saayidaa Suwaaleen Naayiroobii irraa qindaa'e.
Amma immoo gara qophii fayyaatti dabarra. rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf piroojeektiin gargaaru kibxata darbe finfinnee keessatti labsamee jira waajjirri jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets yookaan usaid inni itiyoophiyaa keessaa piroojeektii kanaaf kan oolu doolaara miliyoona 12 kennee jira kana ilaalchisee jaallanneen dooktar yaaragaal fufaa haasofsiistee jirti gara seettiin sin deebisa.
sirna jalqabsiisuu piroojeektii kanaa irratti ministeera fayyaa akka ta'an dr liyaa taaddasee balaa tasaa fi weerara dhukkubaaf deebii hatattamaa kennuuf ijaarsa humna namaa jalqabee irratti hojjetamuu akka qabuu fi piroojeektiin kun kanas akka deeggaruu ibsan.
በወረዳ ደረጃ ካለው የጤና ስርዓት ዝግጁነት የእነዚህ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኞች ሲከሰቱ እንዳይከሰቱ ከመከላከል ሰደርጋ አናሌ ጀልቀቤ ጫሳን ፈያ ጅሩ ቆጳውን ወረሪ ዱጉባፍ በላን ሀተተማፍ ተሳ ኢቱን uumamin dura ittisuuf akkasumas yeroo uumaman immoo dafanii maal akka ta'e adda baasanii deebii hatattamaa kennuuf humna namaa gurmeessus of keessaa qaba.
Caasaa odeeffannoof qabnu kan fooyya'e gochuuf hojiin jalqabaman waliigalaan deeggarsa kana kennuu jedhan dr liyaan usaid damee itiyoophiyaatti daayirektara eeggataa akka ta'an timati stain gama isaaniin USAID currently spends over $200 million a year in Ethiopia to support the health sector and in strength.
USAID Itoophiyaa keessatti deeggarsa gama tajaajila fayyaa fi deebii balaa tasaatiif kan oolu akkasumas dhaabbatoota jajjabeessuudhaa fi yeroo ammaa waggaatti doolaara miiliyoonii dhibba lamaa ol baasaa jira.
Sanaan alattis USAID gargaarsa namoomaaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona tokko caalaa baafnee jedhan. kan kibxata darbe ifa taasisan piroojeektiin hojii investimentii doolaara miliyoona kudha lamaa kun itiyoophiyaa keessatti fedhii gargaarsa namoomaa jiru hanqisuuf kan dandeessisu ta'uun ibsaa jedhan gargaarsa namoomaa gara fuula duraatti gama hanqisuutiin lammiiwwan itiyoophiyaa biratti yeroo balaa hatattamaaf deebii kennuuf humna dandeessisu ni uuma jedheen yaadaa jedhaniiru. piroojeektiin kun waggaa isa jalqabaatti bulchiinsa naannoo oromiyaa amaaraa fi uummattoota itiyoophiyaa gama kibbaa akkasumas bulchiinsa magaalaa direedawaa keessatti kan argaman aanaalee kudha lama keessatti hojiirra akka oolu ibsameera waggoota dhufan shan keessatti immoo walumaa gala aanaalee shantamni tajaajila kana argachuuf akka jiran ibsameera dhaabbati fayyaa hawaasaa akka sadarkaa addunyaa msh jedhamuufi. waldaan fannoo diimaa kan itiyoophiyaa ministeera fayyaa fi dhaabbata fayyaa hawaasaa kan itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan piroojeektii kana hojiirra kan oolchan ta'uun ibsameera. Dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaarraa Dr. Yaaragaal Fufaa waa'ee kanaa akka ibsanitti.
USAIDin sagantaa piroojeektii tokko laanchii godhanii turanii piroojeektiin kun piroojeektii waggaa shaniitii naannoo afur keessatti intirmanti dhiitaa mootummaatti tuume kan isaan kennan garuu diriitii NCH jedhamu tokkoof kennaman. Objektiin isaanii guddaan dandeettii emergency response kana jabeessuudhaaf qophiin akka godhamuuf sagantaa waggaa shaniif waradaa afurtamii shanii irratti intirmanti dhiitaa.
Dhaabbata isa kamiif kennan jettan?
Management Science for Health wayim NCH Kanaan dura piroojeektii adda addaa fayyaa irratti kan hojjechaa turanidha. Garuu amma emerjensii irratti immoo hojjechuudhaaf fandii kana mo'anii jiru.
Waan emerjensii yookaan hatattamaa jedhamee waamamu waan akkamiiti?
Amma immoo emerjensii jedhamanii waamaman kun sabarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'an namoota mana isaanii irraa buqqaan ta'uu danda'a. Balaa adda addaa dhufuu danda'u dhukkuboota rakkoo warshii ta'uu danda'an. Gaaruma kana kan xiyyeeffannaa guddaa itti kenname qophii gahaa akka godhamuuf kan fandiin kenname.
Egaa gama tajaajila fayyaadhaan duwwaadha moo kan biraasi?
Fayyaa irratti kan inni xiyyeeffatu namoonni rakkina uumamuu danda'an kanaan miidhaman yaala fayyaa akka argataniif kanarraa akka of eeganiif kan xiyyeeffatu ta'ee wanti guddaan fayyaa irratti kan hojjetamudha waan kun.
Ministeerri fayyaa kana keessatti qooddi isaa maal?
Waan kana monitarii gochuu, ivaaleetii gochuu, sagantaan kun fandiin kun bakka barbaadametti waan barbaadameerra oolu isaa inshuurii gochuudhaan karaa mootummaa kan tooran taphachuu dandeenyu. Kanarraa waan ati sagantaan kun guutummaatti kan impilmentii ta'u karaa MCH kan. Management Science for Health fi Itoophiyaan Health Cross Association warra kana hojjennu. Sagantaan kun kanaan dura waan akkasii baay'ee biyya kana keessatti amma koommitti gadi biyya hojjetamaa turre balaa adda addaadhaaf qophaa'uun tiraadishinaal godhamaa jiraachuu danda'a garuu sagantaan akkasitti uumamee kanaan dura badaa miti garuu amma sagantaan kun akkamitti koommitiin akkamitti galfaatiitiin jiran kun qophaa'uu danda'u waan jedhuuf duwwanuma sabarraa barbaachisu gochuudha kan isaan irraa eegamu malee waan addaa kan irraa eegamu kan jedhu fakkaatu.
Piroojeektii USAID ifa taasise kanaan caasaa fayyaa jabaa ijaaruuf Management Science for Health yookaan MSH jedhamuu fi waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hojiirra akka oolchan kan ibsan Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee kunis Ministeera Fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa waliin hojiirra akka oolu ibsaniiru. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma. torbee immoo mata duree biraa walitti deebina agasittuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.
qophii labataa. qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan sin affeera. jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii nu ergaa iimeeliin keenya hoorn at voa news daat kaam miidiyaa hawaasaan immoo feesbuuk daat kaam slash voa oromoo irratti tiwitarii fi instagiraam irratti immoo at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya biraan haayiluu kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu tigist gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse an tuujubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.